ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudukurikira kuri arobaz radiyo yacu naho kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni kuri site musangaho ibiganiro byacu byose hariya ku buhanga bw'ibyuma ndabona jusite nadia na cyubahiro naho yewe mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri isanga ni buri munsi saa kumi uyu munsi rero muti turaganira iki imbuga mpuzambaga cyangwa nkoranyambaga nk'uko benshi bakunze kuzita zikomeje kugira uruhare runini mu buryo bwo kumenyekanisha no gukwirakwiza amakuru ku rugero rutangaje cyangwa se rutari rwakagezweho mbere hose hirya no hino kuri iyi si ikintu kibereye mu gace kamwe haba mu cyaro cyangwa mu mujyi mu gace runaka gishobora kumenyekana hirya no hino ku isi mu gihe cy'amasegonda make cyane binyuze kuri izi mbuga nicyo gituma uko iminsi ihita zigenda ziyambazwa n'abantu b'ingeri zose baba abategetsi abacuruzi abashakashatsi abantu ku giti cyabo n'abandi mu ngeri zitandukanye imbuga zitandukanye zigitangira wasangaga ubwitabire bwazo muri rubanda buri ku rugero rwo hasi ugereranije n'abatuye isi ariko uko iminsi ihita icyerekezo cy'isi gisa nk'ikigenda gihatira hafi buri wese kuzikoresha ku buryo abazitabira bamaze kuba benshi urugero nk'urubuga rwa facebook rukoreshwa n'abakabakaba miliyari eshatu muri miliyari indwi n'igice z'abatuye isi nk'uko byemezwa nanone n'urubuga rwa google rukunze gukorerwaho ubushakashatsi nubwo atari bose bazikoresha kugeza ubu abatari bake bagerwaho n'ingaruka z'imikoreshereze y'izi mbuga urugero ni nk'ihohoterwa cyangwa ihohotera riboneka kuri izi mbuga nyine iri rishobora kuba rinyuze mu bihavugirwa ibihandikwa cyangwa ibiherekanirwa hari kandi ingaruka nanone z'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga rigira ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku miterere n'imigenzereze yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaganira ku byerekeye iri hohotera cyangwa se ihohoterwa icyo ari cyo uburyo rigaragara kuri izi mbuga aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'uburyo rubanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha birumvikana ko nawe akoresha imbuga nkoranyambaga aheruka no gutsindira igihembo cy'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa twitter bari mu rwanda madame pamela mudakikwa ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
irakoze cyane joke
ye reka rero ngushimire ko watuboneye umwanya muri iki kiganiro ah, mu by'ukuri navuga gifite insanganyamatsiko yagutse ah, ndetse tuzakomeza no kuganiraho mu minsi iri imbere mu buryo butandukanye nk'uko nari mbivuze haruguru hariya ariko reka duhere ku ijambo ihohotera cyangwa se ihohoterwa haruguru nari mvuze ko rishobora kuba rinyuze mu bivugwa ibyandikirwa kuri izi mbuga cyangwa ibiherekanirwa waza kunyunganira wenda hari ubundi buryo riboneka ariko eh, tutarajya kure reka tu- tunabanze tumenye umuntu yakwemeza ate ko eh, ahohotewe cyangwa se akorewe ihohoterwa ari kuri izi mbuga
Ah, urakoze cyane jose Ah, gukorerwa ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga eh, bon, nk'uko- nk'uko uri kubyumva nyine ntabwo ari ihohoterwa ri- ribabaza umubiri niba nuko nabyita donc ntabwo ari nk'uko umuntu yagukubita uruti cyangwa inkoni cyangwa yagukomeretsa igikomere kigaragara ku mubiri kubera ko imbuga nkoranyambaga nyine ni imbuga ziduhuza dukoresheje murandasi dukoresheje amatelefone yacu ntabwo abantu eh, ba- ba- bahutazanya cyangwa se bakomerezanya cyangwa se bahohotera abandi bari kumwe mm, ku mubiri ba- barebana ni ibintu bikorwa nyine ku- kuri murandasi kuri interineti bivuze ngo rero ibyo bikorwa bigaragarira mu mu nyandiko kuko akenshi iyo dukoresha imbuga nkoranyambaga turandika bishobora kugaragarira mu nyandiko bishobora kugaragarira cyangwa se kumvikanira mu majwi muri za audio cyangwa voice note nk'uko tubyita bishobora kugaragarira ku mavidewo eh, cyangwa se ku bimenyetso urabona hari n'igihe dukoresha za emoji cyangwa ibishushanyo mbese ibintu byose nyine bi- niba nabyita soft bita bitari ibintu bifatika mbese kitari igikoresho gikomeretsa umubiri ahubwo inyandiko ibimenyetso i- ayo majwi cyangwa amashusho biza eh, bi- ah, bi- bi- bigamije cyangwa se bi- bigambiriye cyangwa biganisha ndashaka gukore ndashaka kuvuga kwataka ku eh, kurwanya kwataka Kwibasira.
umuntu- undi muntu Mm. Mm. kwibasira undi muntu eh, kwibasira vola kwibasira undi muntu ah, mu- mu buryo bushobora cyangwa se bumukomeretsa eh, bumubabaza bumuca intege bumuhesha agaciro eh, bumuvugaho amakuru atariyo bumuha indi shusho adafite em, bumubeshyera se eh, bumu- bumuharasinga kumutera ubwoba kumushyira ku nkeke kumutuka ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose ibyo bintu byose nibyo bisobanurwa nk'ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi igihe cyose rero uwarumbajije ngo umuntu yabisobanura se igihe cyose hari umuntu wakubwiye ijambo wakohereje i- i- ijwi cyangwa ishusho cyangwa ikimenyetso cyangwa inyandiko ri- ri- riza- riza bikwibasira bigukorera ibyo byose nari maze kuvuga icyo gihe uwo muntu aba aguhohoteye aba navuga ngo aba agusanze mu- mu- muri ka yawe akaguhungabanya agahungabanya amahoro yawe agahungabanya eh, ubuzima bwawe bwite private yawe icyo gihe rwose umuntu aba yaguhohoteye ni gutyo wabisobanura ya- nkawe babikorewe of course kuko ababikora bo bashobora kubisobanura mu bundi buryo ariko igihe cyose bigaragara gutyo n'amategeko a- a- a- a- ari- arasobanutse neza uba ushatse rero eh, wabisobanura gutyo cyangwa se ushatse wanamureka sinzi niba nsubije ikibazo cyawe neza
ye ndumva ndumva bisobanutse uretse ko nanone bingeza ku kindi kibazo cyo kuvuga eh, ni nko kwibaza u- urabizi ko abantu ntabwo bagira ibitekerezo bimwe bagira uh, uburyo babona ibintu mu buryo butandukanye eh, ndetse bamwe ntibemeranye n'abandi ku gitekerezo cyangwa ku ngingo runaka kandi hakaba hariho eh, ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo cyangwa se bwo kuvuga icyo umuntu yibwira buriya ni ibintu byakoroha kubitandukanya gutandukanya ubwo bwisanzure bwo gutanga igitekerezo cy'umuntu no gukora iryo hohoterwa dore ko ushobora gutanga igitekerezo kitanogeye bose
Ah, urabona nk'ubu ngubu ni- ni cyo cyiza cyo kuba habaho amategeko kuko buriya itegeko ntabwo rero ndi umunyamategeko ariko kera tu- tu- tukiri mu ishuri baratubwiraga ngo ngo nyiri nesansenyore la loi nta muntu n'umwe wemerewe cyangwa se ah, uhu- uhariwe wemerewe kuba ya- yavuga ngo ntabwo azi amategeko itegeko ubundi mwebwe navuga ko ariyo hose hanze nicyo kintu umuntu yakwi- yakwishingikirizaho iyo rero itegeko ryabisobanuye nta kindi kintu warenzaho ntabwo waza uvuga ngo ah, ngo ngo ngo ntabwo ubizi cyangwa se ngo witwaje uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kuko n'iri tegeko n'ubu dufite eh, itegeko ah, ryerekana ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ah, bi- bikoresheje mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa cyangwa murandasi Ni- iryo tegeko rero iyo rihari rikaba rishobora gu- gu- gutanga igisobanuro gisobanutse kivuga ngo ah, par exemple sinzi niba nica- wa- wanyu- wanyemerera gukoresha igifaransa hari hari eh, yitwa gute cyber cyber law niba nibuka neza hari ifite article euh, ya mirongo itatu na gatanu ivuga ngo toute personne qui intentionnellement utilise un ordinateur ou un système informatique pour harceler et faire une menace quant à l'intention de placer une autre personne dans une détresse ou une peur à l'aide d'un- de l'un des actes suivants ubwo ibyo acte bahita bazerekana cyangwa serekana bivuga mu kinyarwanda umuntu wese ugambirira gukoresha mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa kubuza amahwemo cyangwa gushyira ibikangisho ku muntu cyangwa ku wundi muntu bigatuma uwo muntu agira umutima uhagaze urimo kumva icyo birema
Mm.
kereka ahari uwo muntu atagira umutima uhagaze kuko wenda ubwo turaza kuvuga ko abantu bagenda babyakira ariko niba bituma umuntu agira umutima uhagaze cyangwa ubwoba hifashishijwe kuba rimwe navugaga haruguru kuba yerekanye cyangwa yakwirakwije amashusho inyandiko eh, amafilime y'urukozese ibintu bitandukanye amajwi ibyo bintu byose niba uwo muntu yabikoresheje kandi akabikorera kuri mudasobwa noneho bigatuma wa wundi wabikorewe agira umutima uhagaze ababara akomereka nk'uko mbere nigeze kubivuga ibi bintu niba biri kuri mu mategeko nta kindi gisobanuro wowe wabikoze wabona kigu- kigukura aho hantu cyangwa se kigukiza sinzi rero niba abantu babikora yaba ababikora cyangwa ababikorerwa bazi ko ari n'ibintu bihanwa n'amategeko byanditse mu mategeko biri kuriya bisobanutse ku buryo ari ubikora aba abizi neza ingaruka zimutegereje cyangwa n'ubikorerwa aba abizi ko afite uburenganzira bwo kurega rero ntabwo ari ibintu twasekera twavuga tumeze nk'abanyuza ku ruhande cyangwa se du- dushakisha ni ibintu bisobanutse mu mategeko ahubwo abantu bakwiye kumenya bakanabigendamo neza
Ye, eh, urakoze madame mudakikwa eh, nagira ngo rero nkubwire ko iki kiganiro nubwo eh, ari jye nawe tu- turimo kuganira kuri iyi ngingo hari n'abandi benshi hirya no hino ku isi baduteze amatwi barimo kutwumva nabo bagira uruhare muri iki kiganiro Eh, uraza rero kunyemerera tujye tunyuzamo tubahe ijambo nabo ari abashaka kutwunganira cyangwa eh, kugira icyo babaza tujye ku murongo wa telefoni twakire uwitwa bagabo sempurise Jendi yitwa Bagabo Simplice ndi Dar es Salaam. Jewe n'igitekerezo nari mfise hari ihohoterwa riku- rikunze gukorerwa nk'abantu bamwe bamwe jewe nkora ndabibona ugasanga nk'aka- nk'urugero urubuga um, YouTube Mm, umuntu agasa- ugasanga yashyizeho ipica kuri yutube agasa- munsi ugasanga yanditseho ngo re- ngo resiti ini pisi hari ababikora bafite inyungu sinzi niba bagomba kugira ngo ba- baronke amaviyuzi menshi ugasanga komfano je narigeze nko kubona kuri yutube ngo umuntu ashyizeho ipica ya medi aca yandikaho munsi resiti ini pisi byerekana yuko nkeka medi yoba yapfuye ni ukuvuga ibintu nk'ibyo ni nk'ihohoterwa riba ryakorewe nk'uwo muntu aba ya ntaba yapfuye muri abantu baba bagomba kubikora sinzi sinzi icyo baba bagomba gushika ko sinzi kabisa ni ibintu byinshi bishobora gu- gu- guhungabanya umuntu bishobora guhu- iko- ihohoterwa rishobora guhungabanya umuntu cyane cyane izi mbuga ngukanabumenyi nka yutube na facebook umuntu atayibagiye eh, ye urakoze rero bagabo ku urwo rugero utanze reka hano ku ijwi rya amerika tu dusobanure neza ko u- uwo mugabo ntacyo yabaye ariho ahubwo watubwiraga ibyo wabonye banditse ku rubuga rwa youtube reka dufate martin ngira uwo nsanga ikaze mu kiganiro muri isanga ndi masisi muri congo yego Eh, kuri iyo nsa- nsanganyamatsiko nahasize nanjye hari umuntu wa hari umuntu wagize uwo twari turi kugabana ku nani ku telefone ku nani ku murongo wa facebook Mm.
arangije yari yari yarakereye konte ari kubesha ngo ni umugore wa perezida w'u Burundi arangije haraye ukuntu yari ari kubesha ngo no ngo ngo ngashaka kumfasha ngo none wenda nashobora kumutumira amafaranga ngo kugira ngo agarantimira ngo uzabone ukuntu uzajya kuya- kuyakura mu- muri banki ugasanga ni ibintu byeze kandi n'abantu benshi bahuraga n'ibyo bibazo ibyo by'imbuga nkoranyambaga ni ukugira abantu eh, sirutu twe uru- uru- twe urubyiruko tukajya turaba maso ejo hari abantu benshi bi- bihishaga inyuma y'imbuga nkoranyambaga ugasanga bari gushaka kuba ba- bakwinjiza mu bintu bita- bidafite epfo na ruguru cyangwa no gushaka kuba batwaka amafaranga kuturya amafaranga mu bintu mu bintu bidafututse bari kubesha ibintu byo kubesha cyane martin Hello?
Ma- martin ngira uwo nsanga rero ubwo ubwo byaje kugenda bite
Eh, byam- byambayeho gutyo no kisha ndamubwira yari kumbwira ngashaka kuntumira ngo ku mafaranga ngo kunani ngo ngo kuri banke ngo none ngo kugira yantumire ngo nzabe ngo nzamutumire ngo amafaranga go kugira go gufunguza ngo nani ni konte kuri banke ndamubwira ngo no ko ko mfite telefone no niba ushaka kumfasha no wantumira guma kwita ku ku telefone ku simu ukareka iby'amabanki arangije ngo hoya ngo ni amafaranga menshi ngo twayatuma ku nani ku ku simu ngo bisaba banki sasa bigeraho na simu nasanze ari umuntu wo kubeshya wo gushaka kugira ku ubu- wo gushaka kugira ngo- kwesoroka abantu mu kugira ibyo ndi kubwira urubyiruko n'abandi bantu bose bajye baramenya abantu nk'abo ngabo babayesoroberwa bajye barabirinda kuko ku mbuga nkoranyambaga ni benshi barahari cyane urakoze cyane aho Eh, ngaho murakoze muri cyane.
repubulika ya demokarasi ya kongo radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc dusubire kwa madamu pamela mudakikwa urumvise rero madamu eh, mudakikwa ibyabaye kuri bagabo simpurise na martin ngira uwo usanga umwe yabonye bashyize ishusho y'umuntu ahantu bashyiraho resiti in peace cyangwa ruhukira mu mahoro undi nawe baramutumira bati ngwino tuguhe amafaranga mu kanya turaza kureba impamvu zishoboka ibintu nk'ibyo ngibyo eh, bikomokaho impamvu zituma ihohotera cyangwa se ihohoterwa nk'iri ribaho Eh, ntabwo nta mupaka imbuga nkoranyambaga zigira kubera ko zigaragara ku isi hose ariko ndaza kugaruka aho uri mu rwanda aho ngaho ni ibintu bihagaragara ku rugero rwo hejuru cyangwa umuntu yavuga ko ari bikeya
Ah, urakoze rwose bagira ku rugero ruri hejuru ku kintu cyane cyane no muri iyi minsi dutangiye no ku Ah, kubona ko ari ikibazo kubiganiraho n'ikibazo ah, kigaragara kuko bindi bintu byamaze kuvugana ko bitandukanye
Ntago- ntago urimo kumvikana neza eh, birasa nkaho tukumvira kure madamu mudakikwa usa nk'uwegera kuri telefone Ura- uranyumva eh, wagarutse noneho
Yes, navugaga nti ikitara ikitaraba cyinshi ni uko twabona wenda kesezi z'abantu barega ko bahohotewe ku mbuga nkoranyambaga naho ubundi iyo ugerageje gusoma gukurikirana ibivugwa hirya no hino hari hashtag yitwa rwanda mu twitter eh, bivuga abanyarwanda bakoresha twitter cyane cyane bandeniyondi bivuga niyo nkoresha cyane biragaragara hariya ariko hari uburyo usanga bamwe babifata urabona mu muco nyarwanda hari ibintu byitwa guterya cyangwa se eh, kuganira gutera ubuse hakaba n'abandi ubona ko babibabariyemo ariko bashobora kuba batazi ko ari ibyaha bakorewe ndetse bashobora no kuregera ababikoze bakabihanirwa naho ubundi ibyo byo kuba bihari birahari Eh, nkurikije rero ikibazo cyangwa se igitekerezo eh, mugenzi wacu wari uhamagaye yavugaga ku bijyanye n'abantu bandika bijyanye yavugaga umuntu ashobora gukoresha ishusho y'undi muntu ashobora kuyihindura ashobora kuyitransforma wenda ikaza ari undi atari wa wundi twari dusanzwe tuzi ukabona ko hariho abantu babeditinye amafoto y'abandi Mm.
Ah, cyangwa se akaba yamuvugaho ibintu bibi birimo no kumubika ko yapfuye urumva iyo umuntu mubitse ariho ari inshuti ze zirahungabana ari nawe ubwe noneho we ahungabana no kurushaho kuko urumva iyo umuntu atangiye kukubika ikintu utekereza se ni iki uravuga ati umuntu anambonye yanyica nicyo kintu kikuza mu mutwe ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero bihungabanya ubuzima bw'abantu bi- bi- bibatera ubwoba bigahagarika imitima ariko binahungabanya cyane cyane n'ubuzima bwo mu mutwe uhita utangira kumva ko abantu muri kumwe baba ari abo mwinshi batinda kuri sosho media cyangwa se n'abandi bagukurikirana bashobora kuba batakwisiriza ibintu byiza niba umuntu ageze aho aku- aku- akubika kandi noneho nk'uko nigize gutangira mbivuga ibyo bintu ni ah, ni ibyaha I- icyo cyo ni ihame tugomba gufata tukari- tukarigenza tukarigenderaho ni ibyaha kuko dore iyo utangiye kuvuga ngo umuntu yapfuye kandi atapfuye icyo uba urimo gukora ni iki ni gutangaza amakuru y'ibihuha kandi icyo ni icyaha ki- giteganywa n'amategeko nyine kivuga ko umuntu wese ubizi yifashishije i- i- iyo mudasobwa cyangwa iyo murandasi agatangaza amakuru y'ibihuha ashaka gutera abantu ubwoba cyangwa imvururu cyangwa ashobora gukururira uwo ari kuvugaho ihohoterwa cyangwa se bishobora gutuma uriya muntu uh, uri kuvugwaho atakarizwa icyizere nkaho ngo urimo kumuha indi shusho itari yo ushingiye ku makuru atari yo icyo gihe rero uba ukoze icyaha kandi iyo gihamijwe n'urukiko urahanwa Ira- ndetse bi- bi- bifite igihano kitari munsi y'imyaka itatu nk'uko iyo article ibivuga urumva rero hari ibintu abantu bashobora kuba bakinisha bakabifata nyine nk'uko nabivugaga nk'ubuse cyangwa se kuganira ariko bakwiye kumenya yuko hari amategeko abisobanura neza umuntu akabyirinda kuko imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kenshi cyane hari ibindi bintu byinshi byiza wakoresha byanakugirira akamaro byatuma ugirira n'akamaro abandi bitarimo ibyo guhungabanya umutekano w'abandi cyangwa se kuba wakwisanga wagunganye n'amategeko Mm. urakoze cyane reka nanone dusubire ku murongo wa telefone twakire eric eh, twishime eric uratwumva ndabumva cyane ijwi ry'amerika Eh, ikaze mu kiganiro muri sanga werereye he murakoze mwereke kigali mu rwanda
Eh, ni igitekerezo ni Eh, ikibazo ni igitekerezo murakoze cyane kuri iyi ngingo nziza mu by'ukuri koko ikoranabuhanga ridakataje ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga guhuza abantu ku isi hose kandi mu kanya gato amakuru ibitekerezo amafoto amashusho bigasakara mu kanya gato Ah, ntabwo ari bujye kure ariko ikoranabuhanga ryo ubwaryo riracyarimo icyuho cyangwa izo mbuga nkoranyambaga ziracyarimo icyuho ziracyatanga icyuho kuri abo bantu bahohotera abandi bigatanga n'ikindi cyuho cyo kutamenya uwahohotewe aho ari buze kubarizwa n'aho ari buze kubarizwa gusa n'ubu hari platform zimwe na zimwe zazanye solutions kuri izo kuri izo kesi so igitekerezo cyanjye rero ni Mm, nubwo hakiri icyuho ariko buri wese agomba kumenya isi arimo isi yindi ya tekinoloji yiyangajemo ko gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga eh, ntabwo ari itegeko ariko biracyari bira- bi- bifite amategeko yashyizeho policies za buri rubuga umuntu agiye gukoresha ah, babanza kumuha terms and policies akaza- akazemera mu by'ukuri uko eh, ikoranabuhanga riteye imbere haza ibi bintu bya artificial intelligence hakaza uburyo bushya ku buryo umuntu ashobora ku- guhinduranya imyirondoro ye ni cya cyuho navuze gihari kuri platform zimwe na zimwe gusa njyewe nk'umuntu u- u- ufite icyitwa media literacy ufite ubumenyi bu- bu- bugereranije ku bijyanye no- n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga Eh, inama nagira umuntu wahohotewe ah, nk'uko njya mbigenza iyo umuntu guharasinze bad violence mu magambo hari uburyo ushobora kumuripotinga ku kuripotinga iyo iyo posti iyo iyo iyo komenti yagushyizeho cyangwa se ukayishyira cyangwa se ukamuburoka icyuhuriro kiracyahari buri wese agomba kubimenya uwugiye gukoresha izo platform ariko na ba nyiri izo platform bamwe na undi ufite igitekerezo cyo kugira social media platform ya creatinga bagomba gushyiraho uburyo bwo bwo bwo guprotekinga abantu abana abakuru abafite ubumuga ko hari igihe umuntu bamwataka kubera ko ateye sikini kara uburyo ibyo ibyo akora ni so harasimenti vayorensi irahari kandi iriyongera kubera cya cyuho aho hari ibintu bya katifishingi mugenzi wanjye yavugaga aho umuntu ashobora gukoresha amazina amafoto furayi harasinga so umuntu agomba kumenya uwiyangaje mu gukoresha sosho media zimwe na zimwe zihari zirazi agomba kumenya ko ari indi isi aba yinjiyemo isi y'ikoranabuhanga isi yihuta isi isaba kwitonda no gushishoza ku byo ubona ibyo usoma ibyo ugiye kwandika naho icyuho cyo ni icyuho cy'izi platform nicyo gituma violence na na na na na aggressiveness cyangwa itukana n'ibindi kwinjirirwa kumenerwa amabanga n'ibindi nabyo ni uguhohoterwa mu bundi buryo gukoresha umutungo w'undi muntu watabyemerewe nabyo ni uguho byose iyo violence iracyatirwa n'icyuho cy'abakureta cy'abafonde cy'amaplatform amwe n'amwe bagashyiraho strong control of strong control of flow of samu igenzura rikomeye ry'ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga erike twishime erike twishime akantu nakongeraho cya nyuma ubwo twebwe dukoresha izo platform nitwe tugomba kwifata iya mbere tukamenya polisi zitwemeye kondishoni turi gukoreramo uburyo bwo kwirinda tukamenya ariko ko hari indi tuba turimo irimo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abantu batandukanye kandi umuntu akiga kwakira nyine buri gitekerezo uko kiri gusa hari abafite imitima yoroshye icyo navuga ni ukumenya ni ukwiga buri munsi ibyo ukoresha kuko burya kugira platform ni umutungo ni nko kuba buri modoka ni ukumenya aho kuyigendamo ukagira license ugahora ushaka andi makuru yuzuye kugira ngo ube full license gukoresha izo platform naho ubundi umuntu uba ugomba gufata inisiyative kuko ibintu by'ikoranabuhanga intelligence artificiel birakura so ni icyo gitekerezo cyane natanga wenda reka ntanga umurongo wenda nimba ari icyo mwambaza cyangwa ibikomenti nagira ku byo ngiye murakoze ijwi rya amerika ko mu mwanya nkatanga igitekerezo kandi ko hari abo gifashisha so murakoze ni eric urakoze cyane eric twishime kuri icyo gitekerezo utanze uvuze ku ngingo zitandukanye kandi mu buryo bwumvikana
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jyewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende
kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence graya
mu kanya gato turagarukana none ku murongo wa telefoni turaza kwakira samusone kazanywe n'imana ariko mu kanya reka nsubire kwa pamela gatoya kuri iyi ngingo madamu pamela mudakikwa wari uvuze mu kanya haruguru ibijyanye n'itegeko gukurikirana iki cyaha noneho eric twishime aje avuga ibijyanye n'ikintu cyitwa icyuho ndagira ngo udufashe guhuza ibi bintu byombi iki cyuho avuze gituma byoroha ko iki cyaha gikurikiranwa uko ubibona cyangwa ubona ko bikigoranye kubera kiriya cyuho yavugaga abakozi cyane byasubiye ku bwisungane mbona ko bikigoranye kubera ko nawe ubwawe iyo ushatse kurega ni nkaho ubura ubura urega ntabwo uba uzi umuntu urimo kurega uwo ari we ni nacyo kibazo gikomeye nk'uko mugenzi yari abivuze ko ari icyuho gikomeye uribaza umuntu araza iyo afungura konti kuri kuri izi social media nta aho bamutegeka kuba yakoresha amazina ye bwite nta gipimisho gihari twemeza social media y'uko uwo muntu amazina yanditse ari aye ari otantike ari muri pasiporo cyangwa se mu ndangamuntu ye ugasanga rero umuntu ari ibintu bidasobanutse ntashaka no kuvugira ahangaha benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga barabizi umuntu akiyitiriza wenda inyamaswa cyangwa ahantu runaka cyangwa igikoresho runaka ndetse usanga hari amazina y'abantu adasanzwe atari ayabo mu magambo make ku buryo rero ushobora gushaka kurega ukabura urega ukayoberwa urega ntushobora kurega umuntu witwa isafuriya urabona urugero ntushobora kurega umuntu witwa biragoye biragoye ni ikibazo gikomeye gusa wenda iki kibazo gishobora kuzasubizwa neza na n'inzego zibishinzwe ngira ngo wenda za bisa dufitana zizobereye mu ikoranabuhanga cyangwa se rib n'abandi wenda bakaba batubwira nimba hari uburyo budasanzwe bakoresha kugira ngo bashobore gutahura abakoresha izo konti rero ntabwo ndufitemo ubumenyi buhagije ariko ntekereza ko sinzi neza niba ari ibintu biborohera ariko biragoye ku giti cyanjye biragoye ari ubiregera nkange byigeze kumbaho kuri facebook baranambika koko nyine nk'uko wa wundi bize guhamagara kare yabivuze urebera iyo umuntu akubise ngo wapfuye ikintu cya mbere uvuga ushaka nko guhunga rimwe na rimwe ugashaka no kuva kuri izo mbuga nkoranyambaga hanyuma ukanatekereza n'icyo kintu cyo kurega ariko wajya kurega ugasanga uri kurega umuntu ufite izina ridasobanutse ku buryo bishobora kugorana kumubona rero nk'uko byumvanye babivuze hari ibintu runaka wowe ushobora kwikorera ku giti cyawe kuba uwo muntu wamubuloka kuba wamuripostinga wenda abashinzwe izo mbuga nkoranyambaga bakaba babikurikirana wenda bakaba bakuraho iyo konte ye ntakomeze kuba uburozi muri sosiyete gusa kuri byewe ngo nibyo biba bidahagije kubera ko wenda bamukuyeho konti ikavaho byafasha ariko umuripostinga cyangwa ukamubuloka gusa akahaguma azava kuri wowe abikore n'abandi abikore n'abandi abikore n'abandi rero haracyarimo icyuho nanjye nabyemeza gusa ntabwo ari ibintu dukwiye kureba nawe ngo tugume aho ntacyo tugikozeho wari uvuze uti nanjye byambayeho usa n'uvuga gato uko wumvise umeze ndagira ngo aho hantu tuhatinde gato nse n'usubiramo icyo kibazo bikubayeho bwa mbere ubonye bakubitse uwumvise umeze ute
wenda bitewe na n'ukuntu nyine wumva n'umuntu aba ateye kuri jewe nabifashe bitewe n'igihe nari maze nkoresha facebook nkoresha social media muri rusange naravuze nti iyi ni atake nituye umuntu simuzi sinzi n'impamvu ari kuvuga ibintu ariko iyi ni atake arashaka kumbuza amahoro arashaka mbare ntasinziriye arashaka kumpungabanya ibyo rero ntabwo ndi bumumoshe ntabwo ndi bubimwemere ntacyo ndi bube sindi buve hano akenshi umuntu ahajya gutekereza umutwe nka gutyo ashaka ngo uveho rimwe na rimwe wenda abona konti yawe irakora neza abantu baragukurikira uringeje ingabano mukaganira ku ngingo zitandukanye akavuga ati uyu muntu rero nkamuziriye niko niko wenda muri komite yacu y'abanyarwanda tuvuga ati ndashaka kumuzimya ave hano sindongere kubona aba bantu bamwandikira sindongere kubona aganira n'abantu ndavuga rero ku giti cyanjye ntabwo uwo munezero ntawo nguha ayo mahirwe ntayo nguha ndaguma hano ndakomeza nandika ibyo nandikaga ndakomeza nganire n'abantu banjye ntabyo nguha so arongera arongera ariko sinka kubeshye byageze ahantu numva bibaye byinshi kuba byinshi ni ukuvuga ngo niba n'ibindi kubafata iki umuntu ko abifitemo imbaraga cyane ko ahora andika buri munsi ni ukuri yarandikaga ngo imodoka ngo yangongeye kamonyi ngo ibintu biteye ubwoba joseph ngo ngo ngo mu gitondo ngo yumvise amakuru kuri radiyo runaka ngo bandika ko napfuye ngo ko naguye mu mpanuka ngo ko basanze mu nzu niyahuye biteye ubwoba noneho ngera ahantu nibaza uyu muntu ari kuri iyi gahunda ese hari umuntu waba wamutumye ese hari ko numva mu buzima nta muntu dufite icyo dupfa ku buryo yamparasinda gutya niyo yaba hari ko yandeba mu maso akambwira ati wenda wampindukiye aha kandi ko nta n'uwo numva nzi nahemukiye bigeze kuri uru rwego rwo kuvuga ibintu bijyanye n'urupfu ndavuga rero bya bintu birakomeye nibwo rero natangiye gushakisha amakuru nibaza nkajya mbaza abantu nzibazobereye mu ikoranabuhanga ese biriya birashoboka ko umuntu yatahura umuntu uri inyuma y'iyi konte bamwe bakagenda bambwira byakorwa muri ubu buryo ariko wenda ari ibintu ndetse wa mugani biri mu icyuho bigoye urumva gusa nanone nize n'isomo ry'uko birashoboka ko nanjye ndimo kubyiyexpozaho cyane ndimo kubisoma cyane ndimo kubyumva cyane kandi uko urushaho kubyinjiza mu bitekerezo byawe niko bikwira ya mahoro yawe niko biguhungabanya mentali ubuzima bwawe bwo mu mutwe ugatangira kuba udasinziriye uvuga ati se uyu muntu yaba ari nk'umuturanyi akaba ari hafi yanjye wenda akaba yajyantegera nko mu nzira urumva biriya bintu bigenda bizamuka bizamuka bizamuka kugeza igihe bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu rero bimwe mu masomo nize ni uku reka gukomeza kubireba kubikurikirana gusa ikibazo cyari kirimo ni uko byageraga no ku nshuti zanjye zikamamagara ese rero cyahumeka buri muzima ko twabonye ngo wapfuye kose twese ni ibintu biteye ubwoba umuntu bitarabaho abifata nk'ibintu bisanzwe abifata nk'ibintu biri aho warebera gutyo ariko mu by'ukuri biriya bintu ni bibi byaguhungabanya umuntu agahungabana kabisa mu marangamutima mu mutwe agasinziriye akazi kakakumanira mu rugo bikagenda nabi ndagira ngo wumve nyine uburemere bw'ibyo bintu nageze ahantu rero nkabwira inshuti zanjye mufashe uyu munsi mu bukosinge uwo uwavugisha cyangwa se kuko uwageragezaga kumubwira ati ibyo muvuga si byo nawe yaramwatakaga agahinduka victime we babwiye rero umuntu mwongeye kumuha agaciro mu mubloke mu mwirinde twe mukomeza kwiyexpoza kuri ubwo burozi kuko bushobora kutwangiza turi abantu benshi cyane urumva rero ibi bintu rwose ni ibiyariki birahari ariko ntekereza ko abantu bagomba gukomeza kwigishwa cyane cyane ko nakomeze ngarukaho bibutswa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko ahari ari kiriya noneho n'abazikitini n'ababikorerwa bakigishwa inzira zihari zo kuba batanga ibirego uburyo bakata ibimenyetso uburyo basikirinishotinga ndetse nawe ukagira intambwe utera ntidukomeze kubirebera gutyo gufata nk'ibisanzwe mu gihe urimo kwica abantu mu buryo butandukanye bishobora no kukugeza kuri kuri levo yo kwiyahura kwiyahura ubuzima kubuvuga uti abantu barimo kumfata nk'umwicanyi cyangwa se baramfata nk'umunyabyaha kandi ngendana kubera iki koko hari umuntu wakoresheje imbuga nkoranyambaga akansebya cyangwa se akamvugaho amakuru atari
dusa n'ababigereranya iyo uri kumwe n'abantu ushobora kuba uri hagati y'abantu icumi cyangwa makumyabiri wavuga ijambo ntihagire ugutuka ariko warivuga cyangwa se waryohereza ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu batitaye ku mvugo bakoresheje baragututse utekereza ko byaba biterwa n'izihe mpamvu hari igihe ntekereza yuko ari cya cyuho nk'uko izina rye rigeze kuvuga kikaba ari kimwe mu imwe mu mpamvu ituma umuntu afunguza konti mu mazina adasobanutse agakoresha ifoto utazigera umenya uwo ari we bigasa naho abantu bashaka kwihisha inyuma y'ikindi kintu nk'uko ari ubuzima ntabwo umuntu ntabwo ari kenshi ntabwo ari ibintu bisanzwe biri kuha muri sosiyete yacu kuba umwana yicaye hano umuntu akagucikira mu ruhame gutyo rero biterwa n'uko nyine imbuga nkoranyambaga zibaha ayo mahirwe zibaha amahirwe yo kuba yavuga ikintu ntagire umumenyi ntagire umutahura ntagire uvuga ngo ni kanaka wavuze ibintu wenda tumugabire mu ruhame cyangwa se tumuroge abikurikiranweho ndetse biraha amahoro cyane biraha iyo freedom yo kuba yarangamira undi muntu ntacyo akurikiranyweho ariko ariko rero madame madame mudakikwa nubwo nubwo bimeze gutyo hari ni nka wa mugani bajya bavuga ngo amabuno y'inkoko yerekwa n'umuyaga ibyo ari byo byose bisa nk'aho bigaragaza mu by'ukuri abantu tuba dufite muri sosiyete uko bameze kuko niba mu ruhame rw'abantu yatinya kuvuga ariko ku mbuga nkoranyambaga ntatinye gushyiraho icyo gitutsi ntubona ko biba bigaragaza ko abantu baba bafite umutima mubi si bose ariko abakora gutyo
cyane cyane rwose ni mazina yingiye kuvuga hari ububi dusanganywe muri kamere ya muntu hari abantu babi hari abantu babi nk'uko n'ubundi tubona bahohotera abandi mu buzima bugaragara bufatika ku mubiri abica abandi ababahohotera ababakorera ibikorwa bibi bitandukanye ubwo bubi bwa muntu burahari noneho akaba ni ukuvuga ngo byemeza kuvuga ko imbuga nkoranyambaga ni igikoresho umuntu akoresha mu buryo yahisemo ku mahitamo ye no kuri kamere ye n'uburyo ateye n'icyo ashaka gutanga n'ikibyegerewe igihe ajya gufungura konte n'ubundi kuvuga nkoranyambaga uduha uwuriwe utuzanira kamere yawe ukatuzanira ubumenyi bwawe ukatuzanira uwo uriwe karagita yawe pasonariti yawe nibyo utuzanira n'ubundi hariya rero wenda kiriya namuvuze haruguru gishobora kuba atari impamvu ahubwo wenda ari sinzi uburyo nakita niba ari igituma biborohera ni uko baba batabimenyekana ariko ubundi hari ababikora kuko ariko bateye kuko ari babi hari ababikora kubera ko hari ikintu bagamije arashaka kugusenya arashaka kukubangamira nk'uko n'ubundi yagusanze iwawe akaguhohotera nk'uko yagusanze iwawe cyangwa yagutegera mu nzira akaba yakugirira nabi ni ikintu ntabwo bitandukanye rwose icyatandukanye ni uko wenda ku mbuga nkoranyambaga ushaka kugera kumumenya uretse ko hari n'ababikora bazi amakonti yabo azi ari abantu bazi usanzwe uzi cyangwa se bizarangira inamumenye hari kuba rero hari kamere mbi hari ubwo bugome hari iyo mico mibi hakaba rwose iyo mico mibi igashyigikirwa no kuba abantu batazi ko biriya bintu bakora ari ibyaha batazi ko ari ibyaha bamwe n'abandi bakabyita oya tuba tuganira tuba dutera ubuse oya haramutse tutavuga ibintu nyine ubu bari kubyita ngo ni violence atari violence ubu buzima cyangwa se imihanda nk'uko dukunda kwita ziriya mbuga nkoranyambaga za riha abantu bagakomeza kubyinjiza mu buzima busanzwe bwa buri munsi iyo iyo inyamaswa ukutamenya ko ibintu ari gukorera ibyaha nabyo bishobora gutuma bibitiza umurindi kuba hari ikintu wenda umuntu yaguhemukiyeho ugashaka kumwimurira hariya ariko nanone kuba ushobora kubona wowe ufite amateka y'ihohoterwa uri umuntu wakoze ihohoterwa ubwirwa nabi n'ibyo uzi n'ibyo wagaburiwe n'ibyo ufite rero nabyo utanga ibyo bintu byose rero bikubira mu kintu kiri nyine cy'ubugome cy'ubwana bubi sinzi ukuntu nabyita amagambo mbese mabi yose akomeye ushobora kubyita adatandukanye n'ay'ubundi bugome tubona mu isi iri fizike izo mpamvu zose rero zishobora kuba zigihisha inyuma noneho hari n'abandi bajene bavuga bati iyo umuntu agize ibintu nk'ibyo nibwo abona abaforowazi benshi ugasanga biramusize umurinzi nyamara ari kugendera mu kigare atazi ko ibintu arimo kwishoramo ari ibyaha bizamuherekeza bikamugeza imbere y'amategeko n'ubutabera
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka twakire kwizera ku murongo wa telefone yego yego kwizera ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika turakumva
mumeze neza ni kwizera nari nifuje guterera mu kiganiro muri sanga duhuga ku ijambo
kuri mwarimu wavuze byinshi y'imbuga ngurukana bumenyi alo komeza komeza turakumva
kuri ibi by'imbuga ngurukana bumenyi hariho ingaruka mbi bigira hakaba n'ingaruka nziza muri rusange
twavugaga ariko ibijyanye n'aba duhereye ku ngaruka nziza hari abantu borohereza mu kumenyekanisha imigambi yabo mu iterambere twize twavugaga umviriza twavugaga abahohotera abandi twavugaga abakoresha imbuga ngurukanabumenyi guhohotera abandi cyangwa kubabwira amagambo mabi cyangwa abazikoresha nabi niyo ngingo turimo tuvugaho wowe ujya ubibona
guhohotera abandi hariho naho abazikoresha bakarenganya abandi bakababeshyira ugasanga bafashe amafoto y'abantu bakayapibiriya atari ngombwa aho oye hagati hasabwa ubwanjye nkaca niyumvira ko hoba hari nk'urwego rubikurikirana rugenzura nk'amafoto aba yagiye kuri izo mbuga ngurukanabumenyi kugira ngo abantu ntibabandanye bahohoterwa muri ubwo buryo buciye ku mbuga ngurukanabumenyi
ye kwizera urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya amerika by'umwihariko abanywanyi b'ikiganiro muri isanga ugire umunsi mwiza sawa sawa mubwire ibihe byiza yego radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga turaganira ku byerekeye ihohotera cyangwa ihohoterwa rikorera ku mbuga mpuzambaga umutumirwa wacu w'uyu munsi ni madamu pamela mudakikwa uherutse no guhabwa igihembo cy'abantu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa twitter bari mu rwanda iminota iragenda iturangirana dusigaranye iminota cumi n'umwe gusa ngo iki kiganiro kirangire twagiye tubivugaho ariko madame mudakikwa ndagira ngo dusubire ku kintu kijyanye n'ingaruka iri hohoterwa rigira kuri sosiyete n'abantu ubwabo ku giti cyabo sosiyete ndashaka kuvuga umuryango waba umuryango nyarwanda kuko niho uri ubu ngubu ariko n'ahandi ihohotera cyangwa se ihohoterwa rimeze gutya rigira izihe ngaruka ku muryango n'abantu ku giti cyabo
urakoze cyane jose ingaruka ni nyinshi ihohoterwa ni ikintu kibi ntabwo gishobora kugira ingaruka nziza ntabwo cyubaka kirasenya icya mbere rero ni uko umuntu wakorewe iryo hohoterwa nyine arahungabana mu marangamutima nk'uko nigeze kubivuga mu bitekerezo mu buzima bwo mu mutwe yumva yibasiwe atakaza amahoro nta mutekano afite yitakariza icyizere akagitakariza n'abandi akaba bikaba byamugiraho ingaruka mu buzima bwe busanzwe mu mibereho ye wenda mu kazi akora mu buzima bwe bwa buri munsi bikamuhungabanya hari n'igihe bishobora gutuma uwo muntu arenga urwo rwego noneho nawe agahohotera abandi cyangwa se agatangira gusubiza inyuma abandi noneho ugasanga iryahohoterwa ritangiye kuba ikintu cy'inkurikirane gikurikirana cyangwa se cyanduzwa umuntu akaba yaraje twahisemo kuguma ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga akaba yaraje ari umwana mwiza avugizi byubaka hari mugenzi wacu baba batangiye kugira ibyiza by'imbuga nkoranyambaga ariko ugasanga kubera ko yaje abantu bakamwakiriza amagambo mabi bakamukanga bakamugira gute yatekereje ko ari wo muco ariyo kalca y'imbuga nkoranyambaga noneho nawe akaba yabifata akaba yabyifashisha asubiraho abandi cyangwa se nawe abikorera abandi ugasanga noneho bitangiye kuba ikintu cy'igikurikirane kandi ubwo niko bikurya bya byaha bigenda biba byinshi bigenda byiyongera bigenda byangiza umuryango nyarwanda ikindi navuga ni uko ntabwo ari urugero rwiza turi guha abana cyangwa se abakiri bato baturi inyuma cyangwa se abandi bantu bari kugenda baza kuri izo mbuga nkoranyambaga ari bashyashya ntabwo ari urugero rwiza tubaha ntabwo ari umurage mwiza baza bakura aho ngaho ikindi bishobora kwangiza isura y'imbuga nkoranyambaga mu gihe wowe wari uzi ko hari ahantu waza ugakura amakuru ukabona abantu wari warabuze ukahabonera amahirwe y'akazi cyangwa y'amashuri cyangwa se n'ibindi bintu byaguteza imbere ukahabonera amahirwe yo kumenyekanisha ibyo ukora kugira ngo wenda niba uri umucuruzi ubone abakiriya kwa kundi iriya shusho wari ubifiteho ikagenda ihindurwa n'ibyo bintu uko bikomeza bikorwa bikizwa mu bindi bikizwa cyangwa se biyoborerwa bikagenda bikwirakwira bishobora no gutuma rero abantu batinya kuzikoresha kuzivaho n'abari bari ziriho bakazivaho ugasanga umuntu yabaye disikonekitedi n'isi kubera gutinya cyangwa kwikanga cyo kuvuga ngo ntashyiraho ikintu abantu bakanyaka kabakangira nabi cyangwa se ejo n'ejobundi bakazasebya noneho nze nari nsigaye mbona umuntu yandika akavuga ngo wenda akaba yabaza nk'ikibazo cyangwa se agatanga n'igitekerezo cye agahita yongeraho ijambo rivuga ngo ntimwumve utazi bigaragara nk'aho biri kuba bihari cyane ku buryo umuntu wese azabyikanga byemekereza rero ko iyo atari iyo shusho dukwiye guha imbuga nkoranyambaga kuko si iyo shusho yazo ahubwo nk'uko nigeze kubivuga ko imbuga nkoranyambaga ari igikoresho ari umuyoboro twari dukwiye kubikoresha neza kugira ngo tugire akamaro twebwe bidufashe kugirira akamaro abandi ndetse urwo rukurikirane rw'ibyigwa rugende tugire abana bacu ntuzagire ahantu vuga ati mwana wanjye ntuzajye kuri twita ntabwo ngiye kugikurikirana nifuza ko nzagira ahantu mbawogeje kubwira umwana wanjye ngo nzabarira ndakwinginze wijya kuri twita kubera ko ahantu heza ho kohereza umwana icyo gihe rero iryo hohoterwa rizagira aho rigeze amahirwe yose twakabaye tubonera ku mbuga nkoranyambaga ariko bitaretse no kugisiga natwe turi gutembere twara hahanitse twara tugasinzira kubera ibintu tuhumvira ibintu tuhabwirirwa ibintu tuhakorerwa ugasanga utangiye kwirirwa ubwira abantu turi birimo agafotora ifoto yanjye kubera ko mbona ingero nyinshi z'abantu umuntu ingero nka posita ifoto y'umugenzi wanjye abantu bakaza bakayigiraho amagambo ateye ubwoba bakamuvugaho ibintu bitari byo ndetse bigenda bituma abantu bagira ububikirwe mu buzima bwabo bagira ubusharire mu buzima bwabo bikaba byakaseta sosiyete muri rusange ubwo rero numva ari ibintu dukwiye kwirinda mu buryo bwose bushoboka
radiyo ijwi ry'amerika twakire pascal kurubone
ego amahoro amahoro amahoro pascal uherereye ego nakurikira mberereye makamba muri komine kayogoro mu burundi yego komeza
ego jewe mfite icyiyumviro abantu mfitemo ikibazo kimwe mu bisanzwe icyo kintu cy'ihohoterwa riri ku mbuga nkoranyambaga n'ikintu gikunda kuba cyabonetse cyane kuko genda afite umugenzi yagiye abona umuntu nka twebwe ngabishari turi ku mupaka wa tanzaniya abantu barashaka kuronka imirongo ya tanzaniya bayubatse ku magendo bakiyandikisha bagashyiraho imbuga ziri kuri fesi cyane cyane abamaze kubikora ashaka gutora ifoto y'undi muntu umuntu ukumbura wize mu kibano akamwandira ko ibintu bibi bitangaje hanyuma akabishyira ku rubuga abantu bagatanga kubisoma ku buryo umuntu wese amubonye uwo muntu atangura kumubonamo cya kibi wa wundi yamushyirako ku buryo hari n'abandi usanga bashyirako amazina y'uwo muntu nyine nk'uko umwenga ariko rubuga ni urwiwe ibyo bintu biraboneka cyane kandi kenshi umuntu yakoreye ibyo bintu aba umuntu aguma ahungabanye mu buryo butangaje kuko biramugora kugira ngo kugira ngo ibyo bintu bamaze bamuvuga ko abyikure kuko urabimenya abantu benshi babyamaze gusanzara
none ikibazo cyawe wabazaga ni ikihe cyangwa ni igitekerezo ikibazo ikibazo mbaza mbaza none hakorwa iki kugira ngo umuntu amaze gukorera ibyo bintu nta buryo buriho leta ishobora gukoresha kugira ngo abo bantu bakora ibyo bintu bashobore kurondorwa bagafatwa cyane uko kugira ngo umuntu yashikiwe n'icyo kibazo kugira ngo ashobore guhumurizwa
ye reka icyo cya mbere cyo umutumirwa wacu ari mu rwanda yari yatubwiye ko mu rwanda ho hari amategeko agamije guhana abakoze icyo cyaha ndetse abakurikirana nibwira ko no mu burundi ari uko bimeze uko bimeze uko biri kose wakwiyambaza inzego z'ubutegetsi inzego z'ubutabera ukabaza niba hari amategeko ahari ahana ibyo ari byo byose nzi ko mu burundi hagomba kuba hari amategeko ahana abantu bahohotera abandi kandi iryo naryo ni ihohoterwa naho ku bijyanye n'icyakorwa kugira ngo umuntu ahumurizwe reka aba cyo dusorezaho ngaruka kwa madame pamela mudakikwa ndagira ngo mu minota ibiri dusigaranye udufashe kumenya hakorwa iki kugira ngo umuntu uhuye n'ako kaga ahumurizwe byagenda bite kugira ngo abantu bamagane ihohoterwa nk'iryo ngiryo dusoza ikiganiro madame mudakikwa
murakoze byose icya mbere hariho abantu b'inzobere mu guhumuriza abantu cyangwa se mu buzima bwo mu mutwe bakwiye kwita kuri iki kintu ndabizi ko barabikora mu buzima busanzwe ko hari abanyarwanda cyane cyane hari ibintu byinshi cyane byahinduranyije ubuzima bwo mu mutwe bw'amarangamutima yacu guhera kuri jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi bintu byinshi twagiye tunyuramo kugeza uyu munsi ariko n'ibi ngibi bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi nabyo abapsikologe bacu abapsiyatre abatherapiste abakanserozi babyiteho babyitabire babikurikirane kuko ni ibintu birimo kuza mu buzima bwa buri munsi kubera yuko imbuga nkoranyambaga twageze ku rwego tutabasha kuzitandukanya n'ubuzima bwacu tuzimara nk'umwanya munini niho tuba n'abantu bacu bose cyangwa se navuga benshi so rero abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe abashinzwe kubwitaho batube hafi begera abo bantu ariko natwe twese abari pozitivu niba ariko nabyita dukomeze tubiganireho tubivugeho duce intege abo babikora duhe imbaraga abavikitima babikorewe kubabwira kuti mushobora kubiregera mushobora gufata ibimenyetso mukaba mwabigeza mu butabera ikindi mu gihe wenda turagera mu butabera tubigendere kure tubiboroke tubyirinde twe gukomeza kubyexpoza kugira ngo bitaduhungabanya ariko n'abariya babikora tubibutse ko bizajyanwa n'amategeko ndetse tubarege kuko ntabwo bihagije guhumuriza umuntu azakomeza guhura nabyo buri munsi uramuhumurije umuhaye morale uramukomeje ariko ejo azatukwa n'undi azavugwa n'undi azabesherwa n'undi rero uko habaho n'uburyo bwo guca uwo mugozi kugira ngo ibintu bihagarare neza twaba urugendo rurerure ibintu biba biri mu myumvire na kamere z'abantu ntabwo ari navuga ngo babirangiye umunsi umwe rero ni ukukora ku mpande zombi abakora ibyo byaha n'ababikorerwa ubwo bufasha bukazira rimwe kugira ngo urwo rukurikirane turuhagarike madame turebe iza akamaro kurusha uko zadusenya cyangwa se zikadusenyera ibyacu madame pamela mudakikwa tugushimire cyane ko witabira ikiganiro muri isanga ukomeze kugira umunsi mwiza n'ubutaha nitugukenera uzatwitaba yego murakoze cyane cyose murakoze kumira nshimire namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri isanga ntabo twakoranye hariya Justin na cyubahiro abateze amatwi iki kiganiro mwese mugire umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu